Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaan taataan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televezyiiniidhaan magaalaa Waashinten DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa irraa kamisaa agayya 3 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 27 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira kan isin keessummeessu handof qaaduu moroodaati qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee haala nageenyaa naannoo bulchiinsa amaaraa keessa jiru. ibsa hoogganaanii waldaa ortodoksii naannoo tigraay baasanii akkasumas immoo marii pireezidaantii oosfaanaatii wajjiniin taasifame akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee qophiiwwan dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan argaa qabna amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera amma gara oduutti darbina mitikuuf qaaduuf.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti mu'aan mitikkuuf qaaduuti. Jeequmsa naannoo Amaaraatti ka'ee jiruun bakkoota baay'ee naannicha keessatti tajaajilli intarneetii addaan citeeraa jedhan jiraattonni walwaraansa humnoota waraanaa mootummaa fi humnoota seeraan ala meeshaalee waraanaa hidhataniiran kanneen maqaa faannoodhaan of waaman gidduutti taasifamaa jiru hordofe miidiyaalee hawaasaarra uggurri kaa'amuu jiraattonni sagaleen Ameerikaa dubbise. dubbataniiru itti aanaan muummee ministeeraa fi ministeerri ministeera haajaa alaa itiyoophiyaa obbo dammaqa mokonnin toora miidiyaa hawaasaa feesbuukii isaaniin akka ibsanitti haala rakkoo nageenya naannoo amaaraa keessa jiru karaa nagaa fi mariin hiikamuu qabaa jedhaniiru. pireezidaantiin bulchiinsa naannoo amaaraa yilqaal kaffaaloo kaleessa waaree booda magaalaa baardaaritti ibsa sabaa himaaleef kennaniin haalli nageenya naannicha keessaa rakkisaa dhufuun gara seermaleessummaatti geessuu mala jechuun himaniiru jedha gabaasni keenedii abaatee finfinneerraa erge.
Sinodoosiin Ortodoksii Tigraay Kassaate Biraane Salaamaa qoqqobbii Sinodoosiin Ortodoksii Itoophiyaa abbootan irratti kaa'e fudhatama hin qabu jedheera. Oduun kunis itti aanee isinii dhiyaata.
Naannoo Tigraayitti Sinodoosiin Haaraan Sinodoosii Ortodoksii Itoophiyaa irraa addaan ba'uu labsate maqaa Kassaate Birahaan Salaamiitiin hundeeffamee fi dhiyeenya muudama Eepheesqophosotaa Haaraa gaggeesse. Sinodoosii Ortodoksii Itoophiyaan kaleessa qoqqobbiin irra kaa'ame. Ibsa Sinodoosiin Ortodoksii Itoophiyaa kaleessa kenneen Sinodoosiin Ortodoksii Tigraay maqaa Kassaate Birahaan Salaamiin hundaa'e seera maleessaa fi seera mana amantichaallee kan hin eegne jedheera. Kanaanis walqabatee Phaaphaasota afurii fi eepheesqophoosota dhiyeenya aksumitti muudamni kennamee fi guutummaa guutuutti sadarkaa daaqonummaarraa qabe hanga paaphaasummaatti muudamni mana amantichaan qaban irraa mulqameeraa jedheera dhimma kanarratti kan gaafataman sinodoosii ortodoksii tigraay kan maqaa kasata biraan salaam jedhu hundeessan keessaa tokko kan ta'an abuuna pheexroos paaphaasii sabakaa indaasilaasee kan ta'an sinodoosiin ortodoksii itoophiyaa murtoo nurratti dabarsuuf mirga homaatuu hin qabu sababiin isaas nuyi isaan irraa gargar ba'uu keenya ifatti erga labsannee turreerra kana malees kaayyoon isaanii amantoota ortodoksii tigraay ta'an gaggeessaa amantii malee hambisuuf kan karoorfatedha jechuun sagalee ameerikaatti himaniiru jala gabaasni mulgeetaa asbahaa maqaleerraa erge.
Bulchiinsa naannoo sabaa fi sablammoota uummata kibba Itoophiyaa godina Guraagee aanaa baha masqaan keessatti walitti bu'iinsa uumame yoo xiqqaate lubbuu namoottan torbaa galaafateen kan ka'e haalli nageenyaa boora'ee ture tasgabbaa'uu isaa jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Koomishineriin koomishinii poolisii naannichaa Alamaayyoo Maammoo immoo akka sagalee Ameerikaatti himanitti humnoottan nageenyaa naannichaatii fi kan federaalaa namoottan yakka raawwatan walitti bu'iinsa sana keessatti yakka raawwatan seeratti dhiyeessuudhaaf hojjechaa jiru jedhani paartiin mormitootaa tokkummaadhaa fi haqa guraagee jedhamu adoolessa kudha sagalii kaasee walitti bu'iinsa uumameen namoottan kudha saddeeti akka du'anii ibsuu isaanii yoonaataan zabidiyoosii hawaasaarraa gabaasee jira yommuu gara oduu biraatti darbinu pireezidaantiin duraanii yuunaayitid isteets guyyaa har'aa kamisa har'aa himannaa irratti dhiyaateen mana murtiitti. dhiyaachuudhaaf deemaa jiru oduun kunis kan isin dhiyaata.
Pireezidaantiin Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraamp filannoo bara 2020 irratti moo'aman sana garagalchuudhaaf yaalii taasisaniin himannaan irratti dhiyaatee kamisa har'aa Waashingtanitti mana murtiitti dhiyaatu. Kamisa kana yeroo isaan mana murtiitti dhiyaataniif jedhame naannoon mana murtii sanaa humnoota nageenyaan eegamaa jira. Tiraamp har'a yommuu mana murtiitti dhiyaatan ashaaraa quba harkaa kennuu dabalatee yakka akka hin hojjenne. himachuuf ni seenu jedhame eegama manni murtii olaanaan torban kana keessa doonaald tiraampiin yakkoota ciccimoo afuriin himannaa irratti baneera isaan keessaas ameerikaa gowwoomsuu bu'aa filannoo sirrii hin taaneen himannaa dhiyeessuu isaanii adeemsa filannoo gufachiisuu fi itti aanaan isaanii maayik peens doonaald tiraamp akka mo'ataniiranitti akka dubbatan taasisuufaa warra jedhanidha gaafa amajjijaa bara 2021 deeggartoonni doonaald tiraamp yeroo miseensonni koongirensii bu'aa filannoo mirkaneessuuf deemanitti humnaan kaapitoolitti. nam'uun weerara gaggeessuu fi kana waliin wal qabatee doonaald tiraamp badii dalaguu isaanii haalanii ture filannoo pireezidaantummaa bara 2024tti taasifamuuf jiru irratti paartii warra riippaabilikaanotaa bakka bu'uun pireezidaantummaaf kan kaadhimaman keessaa doonaald tiraamp isaan tokko.
Ayyee hordoftoota keenya oduuwwan keenya kanumaan raawwanna amma immoo gara gabaasaalee biraatti darbina adoolessa 31 hanga hagayya 2 bara 2023 geggeessamaa kan ture yaa'iin michummaa maandeellaa kan yaalii jedhamu roobii kaleessaa xumuramee jira dargaggoota biyyoottan afrikaa uffee saaraa gadii irraa walitti dhufan dhibba torba ta'an kan itti hirmaatan yaa'iin kuni. yaa'ii kana irratti hooggantoonni yuunaayitid isteetsi gameeyyii ta'anii argamanii dhimmoota imaammata alaa diinagdee jijjiirama qilleensaa rakkoo wabii nyaataatii fi kanneen biroo irratti haasaa dhageessisanii jiru. xumura walga'ichaa irratti argamuudhaanis kan haasaa dhageessisan ministeerri dhimma alaa yuunaayitid isteetsi antoonii bilinkan turani. guyyaa sagantaan kun jalqabame jalqabee kan hordofaa turte tuujuu behooraa gabaasa dabalataa qabdii waliin na caqasnu.
Yaa'ii michummaa maandeellaa kan yaalii jedhamuun beekamu irratti haasaa xumuraa kan dhageessisan ministiriin dhimma alaa yuunaayitid isteetsi antoonii bilinkan torbanneen ja'a kooleejiiwwaniif yuunivarsiitiiwwan 28 ka guutuu yuunaayitid isteetsi keessa jiru keessa turtanitti dandeettii keessan daran cimsuuf carraa argattaniittu jechuudhaan hirmaattota yaa'ii kanaaf ibsaniiru. akkasumas piroofeesaroota waliin barachaa turtan naannoo isin keessummeesse keessatti tola ooltummaa hojjechaa turtan aangawoota filataman waliin wal arguus haa ta'u barattoota biroo wajjin wal quunnamuu yookaan abbootii qabeenya daldalaa naannoo sanaa wajjin haasa'uu yoo ta'e muuxannoo argattaniittu jedhan gochaalee sana hunda keessatti hirmaannaa taasiftan sana mara. hojii keessan ka biyya ofii dabalatee yaada ciccimaa wal jijjiiruudhaan barumsa argattaniittu jedheen amanaa jedhan bilinkan jireenya ofii keessanii aadaa keessaniif waa'ee biyya keessanii yaada wal jijjiiruudhaan hiriyummaa haaraa uummattaniittu jedhaniiru bilinkaniin kan waltajjiitti simatan ministirii dhimma alaatti ittaantuun ministirii dippiloomaasummaaf dhimmootii uummataa elizaabeet alan kan isaan jedhan irra deebi'uudhaan innaa isin asii yaa'ii kana xumurtanii galtan isin waliin hariiroo qabaachuun isinis walii walii keessaniin walitti dhufeenya qabaachuun barbaachisaadha jedhan tarii sagantaa kana keessaa wanti humna guddaa qabu walitti dhufeenya ijaarrachuuf carraan jiraachuu isaatii ka jedhan ministirichi bilinkan. kanaafuu kun dhuguma imala keenya waliin taasifnu isa jalqabaa qofaa akka ta'e abdiin qaba jedhaniiru biyyoonni keenya ameerikaaf michoonni keenya afrikaa keessatti qormaata har'a nu mudachuu maluuf qabatamaan uummata keenyaaf bu'aa argamsiisuu ka dandeenyu yoo akka michuu walqixaatti wal tumsineef tumsisuun itti fufee jedhan.
Kun dhugumatti giddugaleessa sagantaa ijoo nuti biyyoota Afrikaa uffee Saaharaa gadiif qabnuuti. Malli kun Afrikaa waliin maal gochuu akka dandeenyu irratti kan fuuleffate malee Afrikaaf maal goona ka jedhu miti. Hardittiin sabdaneessummaa ajaa'ibsiisaaf dhiibbaa qabaachuu ishee calaqqisa. Akkasumas ga'ee guddaa dargaggoonni Afrikaa keessumaa ardi keenya dhaloota gareedhaaf miijaa akka ta'u godhaniif beekannaa kenna.
Lakkoofsa jiru martinuun keessan sirriitti beektu lammiiwwan biyya koollee akkasuma beekuun barbaachisaadha uummanna afrikaa dhibbarraa harka jaatamaa ol umriin isaanii waggaa 25 gadi bara 2030tti waggoota gabaabaa muraasa keessatti namoota ardii keenyarra jiran shan keessaa lama dargaggootaaf lammiiwwan afrikaa ta'uuf jiru jedhan.
Kanaaf har'a kutaa kana keessa naan ilaalu waa dubbachuu nan danda'a. Dhugaan jiru sababaa hunduma keessanii egereen keenya baay'ee ifaa ni ta'a. Dargaggoota Afrikaa hoogganoota akka keessanii waliin har'as waggoota dhufus waliin hojjechuudhaaf cicha qabna. Kanaaf waliin taanee addunyaa hanga tokko tasgabbii qabu. Haga tokko cimaa ta'ee fi haga tokko kan ammaarra mara keenyaaf badhaadhaa ta'e ijaaruudhaaf carraa arganna.
yeroo tokko tokko jijjiiramni suuta waan jedhee garaagarummaa akka waan hin finneetti namatti dhagahamus tarkaanfiiwwan gurguddoon fudhatamuuf yaadamu garuu gara galma ofiitti nama geessaa jedhan kanaaf duruu fooyya'ina argamsiifnee jirra ka jedhan ministirichi dhimma alaa waa uumuu danda'uun keessan abdii qabaachuun yaada bal'aaf humni isin qabdan walitti dhufeenya yuunaayitid isteetsiif afrikaa gidduu qofaa fuula duratti tarkaanfachiisa otoo hin ta'in biyyoota keessan irratti jijjiirama fiduuf deema addunyaa guutuu irratti illee jijjiirama fiduuf deema jedhaniiru. bara 2021 yaa'ii dargaggoota hoogganoota afrikaa abdachiisoo ta'an irratti hirmaatte keessaa lammiin naayijeeriyaa reechel ingbeediyoon gama viidiyoon hirmaattota walga'ichaaf dhaamsa dabarsiteetti. As I reflect on my participation in the fellowship and the lesson I gained during my experience, my best advice for you. Hirmaannaa koo michummaa kana keessatti qabuu fi barumsaan muuxannoo koo keessatti argadhe yeroon yaadu gorsi koo inni gaariin isiniif amanamummaa qabaachuu damee hojii ofii keessatti ogeessa ta'uuf cimaa ta'uudha. Akka nama sagantaa michummaa kana xumureetti fudhatama qabaachuu keessan gabbifachuuf geggeessaa ta'uu ka dandeessan dandeettiidhaan ofii keessan hidhachiisuuf walitti dhufeenya kanarraa bu'aa argamutti gargaaramuudha akka kanaan mala haaraa hawaasa ofiif dhiyeessuu akkasumas addunyaa arguuf fedha qabdaniif rakkoo jiru adda baasanii furmaata isaa dursanii tilmaamuun akkasitti danda'amaa jette sagantaan michummaa maandeellaa yaalii jedhamuun beekamu kan bara 2023 kun hooggantoota damee siivikii daldalaaf hoogganoota hawaasaa kan afrikaa walitti fidee walitti dhufeenya kooleejiiwwaniif yuunivarsiitiiwwan yuunaayitid isteetsi keessaa waliin akka qabaatan godhee jira.
hayyee amma immoo gara qophii torbaniitti darbina fayyaadha. torban keessa jirru kana sadarkaa addunyaatti bu'aan aannan harmaa daa'immanii fi maal akka ta'e kan itti dubbatamaa jirudha. gama kaaniin immoo hoo'i qilleensaa baatii adoolessaa bara kanaa keessa addunyaa mudate kan kanaan dura mudatee hin beekne akka ta'e himamee jira. gabaasaalee kana walitti qabuudhaan jaallanneen waan qopheessite qabdi waliin na caqasaa.
Baatii reefuu seene hagayya tokko kaasee hanga hagayya torbaatti torban aannan harmaa daa'imman hoosisuu jedhamuudhaan kan addunyaa irratti yaadatamu yoo ta'u kibxata darbe jaarmayaan fayyaa addunyaa fi kanneen mirga daa'immaniif qabsa'an aannan harmaa haadhaa jireenya daa'immanii jalqabsiisuu fi lubbuu isaanii baraaruu keessatti bu'a qabeessa dorgomaa hin qabne ta'uu ibsanii jiran dhaabbanni fayyaa addunyaa yookaan who fi dhaabni daa'immanii yuuniseef akka jedhanitti. harma hoosisuun waggaa waggaan lubbuu daa'imman umriin isaanii waggaa shanii gad ta'e kuma dhibba saddeetiif kuma digdamaa ol du'arraa baraaruu danda'eera dhaabbatoonni waa'ee fayyaa kan tokkummaa mootummootaa waa'ee faayidaa aannanni harmaa qabu ilaalchisee dhaamsa dabarsaniin waggoota kurnan darban keessatti harma qofa hoosisuun dhibba keessaa harka kudhaniin haala ajaa'ibsiisaa ta'een dabalee. akka addunyaa irratti kanneen daa'imman isaanii aannan harmaa hoosisan harka 48 akka ga'u gochuu danda'eera jechuudhaan hubachiisan haa ta'u malee saffisi ittiin deemaa jiru kun waggaa torba booda jechuun bara 2030 harma hoosisuun haadholii harka torbaatama akka ga'u gochuuf karoora ba'e irratti hanqina waan qabuuf haadholii harma hoosisaniif. deeggarsa maatii hawaasaa fi kan bakka hojii guddaan akka ta'uuf gaafataa jiru harma hoosisuun akkuma qilleensa qulqulluun hafuura baafachuu fi nyaata madaalamaa nyaachuutti barbaachisaadha jedhan jaarmaya fayyaa addunyaa keessatti gorsituu waa'ee nyaata daa'imman haaraa dhalatanii fi daa'imman xixiqqoo ka ta'an niinaa chaad akkaataa daa'imman jireenya isaanii keessatti nyaata nyaachuutti jalqaban umrii isaanii guutuu fayyaa isaanii eeguuf barbaachisaa ta'uu raadiyoo sagalee ameerikaatti himan harma hoosisuun barbaachisaa kan ta'eef daa'imman dhukkuboota daariqaa fi daddabroo kanneen akka garaa kaasaa yookaan baasaa fi qorra sombaa yookaan nimooniyaa lubbuu isaanii balaaf saaxiluu danda'an irraa waan eeguufi jedhan kana malees haadholiin dhukkuboota daddabroo hin taanerraa isaan eegaa akka fakkeenyaattis kaansarii harmaa fi kaansarii gadameessaa yookaan ovaariyaan kaanser jedhamuun qabamuuf carraa haadholiin qaban xiqqeessaa jedhaniiru faayidaa olaanaa kana argachuuf jedha dhaabni fayyaa addunyaa haadholiin ji'oota jahaan isaan jalqabaa daa'imman isaanii harma qofa hoosisuu qaban sana booda nyaata madaalamaa alanfatamu akka itti dabalanii fi haadholiin hanga daa'imni waggaa lamaaf sanaa ol ta'utti harma hoosisuu akka itti fufan gorsa nyaata madaalamaan taane kennuun waggaatti daa'imman miliyoona lamaaf tuqaa torba yookaan dhibba keessa harka afurtamii shan du'uu waliin wal qabatee akka jiru akeekkachiiseera who'n. mata duree har'aaf jenne kabiraatti ennaa ceenu addunyaa harka caalu keessatti. ho'i baranaa argame kan ammaan dura mudatee hin beenne jechuudhaan hayyoonni dubbataa jiru ameerikaa keessatti dhiyeenya kana namoonni gara miliyoona dhibba lamaa ta'an gorsa akeekkachiisa qilleensa ho'aa yookaan akeekkachiisa balaa lolaa bishaanii fidu jala turan gama biraatiin kutaalee biyya hindii immoo bishaaniin liqimsamanii kan turan yoo ta'u afgaanistaan keessatti ho'a qilleensaa mudate gidduutti hanqinni bishaanii rakkoo uumeera. ameerikaa keessatti aduun daandii magaalaa fiiniks arizoonaa kibba dhihaa ji'a adoolessa guutuu jechuun ni danda'ama ho'i digirii seentigireedii 43 yookaan immoo digirii faaraanaayitii 109 yookaan isaan ol ture magaalaa dunkaanaa yookaan zateent zoon jedhamuun beekamtu kana keessatti ho'a gammoojjii hamaa keessatti du'uu keessumaa warri mana keessa jiraatan hin qabne saaxilamanii jiru ho'i garmalee guddaan magaalaa fiiniks mudate kun. tarkaanfiiwwan kalaqaa fudhataman namoonni qilleensa qabbanaa'aa akka argatan gochuuf dirqisiiseeraa jedhu jiraattota keessaa tokko isteefan deewit.
The city's been sending one of the, the Valley Metro uh, extended buses out here.
Magaalattiin atoobisoota dhedheeroo jiran keessaa tokko gara kanatti ergaa turte. Atoobisiin kun sa'aatii lama lamaa fi as ala kana taa'a. Kanaaf isa keessa teenyee qilleensa qabbanaa argachuu dandeenya. Aduu keessa taa'uu miti sun adda. Kanaan dura ho'i akkasii na mudatee hin beeku.
Ogeeyyiin akka jedhanitti hawaasni magaalaa dhiibbaa ho'aa hamaa jala ture. Yuunaayitid Isteetsi keessatti daayirektera haqaa fi dhimma dhiibbaa haala qilleensaa akka ta'an Jeermii Hoofman akka jedhanitti.
These extreme heat waves are disproportionately dangerous for communities of color and lower income communities simply because these areas tend to have.
Ho'i cimaan kun hawaasa gosa adii hin taanee fi hawaasa galii gadi aanaa qabanuu fi balaa wal madaaluu hin dandeenye kan qabu yoo ta'u sababni isaas naannoleen kun mukaalee baay'ee xiqqoodhaa fi bu'uuraalee misoomaa baay'ee baay'ee qabu. Kunis lafa konkolaataa dhaabanii fi daandii of keessaa qaba. Kun immoo anniisa yookaan enerjii aduu irraa argamu hedduu waan barbaadanii fi naannoo jiru keessatti ho'a qilleensaa ol kaasa.
Ho'i guddaan itti fufiinsa qabu sun hin eeggatan taanaan mallattoo akeekkachiisaa hordofsiisee balaaf saaxiluu danda'aa jedhu ogeessi tajaajila hatattamaa kan magaalaa Bukaanan Steve Groshong.
If you're out in the heat, you should be sweating. If all of a sudden you're feeling hot and you're not sweating, It means your system is starting to shut down. You don't have enough.
Yoo ho'a keessa turte dafquu qabda. Yoo akka tasaa ho'u isitti dhaga'amee hin dafqine taate qaamni kee waan hundaan cufamuu jalqabaa jechuudha. Qaama keessaa dhangala'aa gahaa hin qabdu. Akkasumas balaa ho'ii qaqqabsiise jennee waamnuuf carraa guddaa qabda. Kunis balaa tasaa lubbuu namaa balaarra buusu ta'uu danda'a.
Tajaajilli raaga haala qilleensaa biyyoolessaa kan yuunaayitid isteetsi akka gabaasetti namoonni ameerikaa keessa jiraatan dhibba keessaa harki jaatamni hanga dhuma baatii darbee adoolessaatti gorsaaf akeekkachiisa ho'a qilleensaa hamaa fi akeekkachiisa balaa lolaa bishaanii jala turan. ho'i barana baatii adoolessa keessatti galmaa'e kun immoo waggoota dhibba tokkoof digdaman darban keessatti saduraa ta'uu hin ooluu jedhaniiru hayyoonni kanumaan kanarraaf jedhe xumura hordoftoota keenya an jaalannee gammadaati.
hayyee hordoftoota keenya qophiin keenya ittaan immoo qophii addaati nu wajjiniin tura. qophiin waggaa federeeshiniin ispoortii oromoo kan ameerikaa kaabaa as naannoo waashintan diisii kutaa meeriilaandi keessatti qopheesse torban darbee xumurameera oosfaanaan qophii kanarratti yaada qabu ilaalchisee pirezidaantii federeeshinichaa obbo kamaal qaabatootii wajjiniin haasofnee jirra ganna 18 booda qophiin naannoo waashintan diisiitti taasifame kun ammam milkaa'eeraa waan jedhuu fi yaada isaan kennan irraa marii keenya eegalla waliin caqasu.
Yaa baay'ee baay'ee milkoofneerra waan abadan waan nu hiyyaanni olitti milkoofneera jennee yaanna tikee namni namnillee baay'inaan nu dhufee waan yaa baay'ee baay'ee baay'ee waan nu eennin oli nu ta'eera asiin dura minisootaa yoo baate turmentiin tuni in jiddii osfana luz godhe historically kana am kana yaada kana mara dismiss goonee amma minisoo kubbaan militoon minisootaa keessaa baanee isteet biraatiillee hin milkoofnaa san nu dhugoomsaniiran.
Baay'ee gaariidha. Tole kan biraa egaa Osfaanaa irratti kubbaa miilaatiin kan baay'ee beekame akkuma kanaan dura nutti himtanii turtanii gara garee digdamii sagaliitu irratti hirmaate biyyoonii aadaa fi baa keessatti garuu kubbaa miilaatiin alatti akaakuu ispoortii biraa maaliif arguu hin dandeenye.
Nu akka Osfaanaatitti takki namni Osfaanaan Oromoo Ispoorts Federeeshinii Noorz Ameerikaa Ispoorts jedha. Kubbaa qofa osoo hin taane ispoortii hundaa of jalatti ammatu deemnaa. takka fiigicha baaskeetbooliin ammata tana deemeera garuu iskuula biraatitti taphatamaa ture ani nu achi ture yeroo yeroo hanqina boordii hanqina namaarraa ka'e achitti maanaj godhaa ture so sun namni arguu hin dandeenye so baaskeetboolii fi kubbaa miilaatu barana deeme achirra lufee ammoo kubbaan kubbaan ababee lagasii ababee ababee biqilaa lagasii ka jedhu fiigicha ture suni barana namoonni hedduun namoonni gahaan hin galmoofne sanii fi sanii fi disqualify goone sani garuu akkuma tu jettee oromoon keessatti oromoon fiigichaan hin beekamna waan kana namni itti yaadee nama firaa'u qabaatan nama hedduu fiigichaan beekamoo qaban bara dhufuuf akka waan rejistar ta'anii fiigicha kanatti akka hirmaatan adaraa isiniin jenna. Achirra lubnee immoo kubbaa miilaa dubartiillee hin jira barana hin taane malee dhiqoostee dhalaan ta'e ijoollee hedduun deemuu hin dandeenye kubbaa miilaa dubartii qabnaa baaskeetboolii qabnaa kubbaa miilaa qabnaa kubbaa ijoollee daa'immanii akkuma argitan qabnaa so kanarra illee dhufee iswiimingillee baaksiingillee hedduu of jalatti ammatuu deemnaa kun immoo karoora ofofoo ta'aa deemuu kanuma.
Kan biraa kubbaa miilaa kanaan wal qabatee kan ture gareewwan adda addaa keessa kan turan namootan ijoollee Oromoo hin taane biyya biraati. Warri Ispaanishii illee jiru. Biyyoottan Afrikaa keessaa ijoolleen hirmaatan namoonni hirmaatan jiru taphattoonni kan Oromoo hin taane jechuudha. Namootan Oromoo hin taane kana baay'inaan kilaba tokko keessatti hirmaachisuun gaariidha jettanii yaaddu.
Gaarii miti. Gaarii miti irra walii galle. Faayidaallee hin qabu, bu'aallee hin qabu. Kuni gaafa walii walgahii dhangadda filannoo san irratti wanti kun haasofnee akka rakkootitti nu martinuu agnooloji goonee tiim reprezentatii martinuu agnooloji godhaniiranii kan akka soolashiniititti waan ta'u garii bireenstorm godhaarra irra dalagnaa biikaaz ijoollee hedduun akkuma jette rakkoon namnummaan deemeetu ijoollee saba biraa fidaaruu fi ijoolleen biyyanaa jalaa itti dhufaattu hin jirtu gubbaa taphattu. Kanaaf namni hedduu tiima nama saddeet yoo qabaate nama kudha tokko qabaatu qaba seenuu fi saba biraa rakkoo kan arginee gaafa duraa atilas nama lamaaf nama haga sadii nama saba oromoo hin taane fiduu hin dandeetta jennee hulaa kana banne hulaatun banuun dammoo namni kana fayyadamee ijoollee saba sumaalee saba adda addaa nu fiduu eegalee diqqoo fuulaanillee nama nuuf fakkaatu kan adda baasu ni rakkisaa so nama obeesii ta'e kuni akka rakkootitti martinuu beeyneerraa board of trustiilee dhaabuuf deemnaa boordi itti aama filamtituun illee walitti ilaallee waan kan hir'isuuf karoora qabnaa hoofuli bara dhufu jijjiirama baay'ee argina jennee itti amanna.
Kan biraa egaa feestivaaliin Osfaanaa Baranaa kubbaa miilaa duwwaa miti. Aartiillee of keessaa qabaa, fiilmiin agarsiifameera, sirbillee konsertiin illee jiraa ture. Konsertiin suni istaadiyoomiidhaan alatti kan taasifame. Qamar Huseen Guutuu Abarraatii fi Yaaneet kan irratti hirmaatanii garuu namoonni balbala sana irratti tikeeta binnee galuu hin dandeenye jedhanii komii isaanii dhiyeessaa turan jira. Balbala sana irrattis rakkina ture argaa turre. Maaliif namoonni eega tikeeta bitatanii booddee galuu hin dandeenye? Humnaa ol gurgurame moo tikeetiin maal rakkinni sun?
Duraan dursee dhiifama guddaa wanti gaafachuu fedhaa hiree kana fudhadhee namoota biyyoota adda addaarraa Noorweey, Yeroob, Kaanadaa, isteet adda addaarraa artistii isaanii ilaaluuf dhufanii tikeetii ofii bitatanii see hulaasan seenuu hin dandeenyee fi baay'ee baay'ee dhiifama guddaa gaafachuu fedhaa. Garuu olola deemaatu jira ololli osfaanaan tikeetii oversold godhe baay'ee irra dabarsee gurgure kan jedhu sun dhugaa miti. wanti ta'e yoo namni wanti hubatuu fedhu wanti ta'e jedhee nu konsertiin sa'a saddeetii haga sa'a takkaati jedhaa torbaan irraa bilbilaa direttillee advertaas godhaa turre kana hubatee namni kana namni hubate waan hin fakkaatu yeroo sanitti namni warri tikeetii iskaan godhe hedduun seeneera tikeetiin kuma tokko dhibba lama akkanatti kan gurgurameyyuu hulaan sun nama kuma lama qabdi wanti ta'e jedhee namoonni hedduun osoo tikeetii onlaayinii malee balbala hin jiru jennee otoo himnu namoonni hedduun deemanii balbala sanitti tikeetii bitatuuf warra dhaqetu diqqoo dagaagama sana uumellee unfortunately warri karaa seeraatiin tikeeta biratee seenuu hin dandeenye dhiifama guddaa isin gaafannaa kana ammoo adres godhuu fi warra kaampaanii waliin dalagaa sun yuunivarsiitii waliin dalagaa irraa riifandi godhuu irratti kan obsaan akka nu eeggan kabajaan isin gaafannaa wanti ta'ee jedhee namni wal dhiibee dhiibee jennaani wal dhiibaa dhufee jennaani it became safety issue nu dammoo akka organization tokkootitti safetiin uummata keenyaa takka kanaan jecha warri warri uummanni faranjii sun sodaatee hulaasan cufe malee tikeetii oversold hin goone kana dammoo warra tikeet iskaan hin taane. isinii rifand godhuu fi diiteelii isaa irra dalagaarraa kan akka obsaan eeggan kabajaa isin gaafanna.
Hayyee hordoftoota keenya Oosfaanaan taateewwan qindeessuudhaan alatti jechuudha. Filannoo hooggansaas taasisee jira. Obbo Kamaal waggoottan lamman dhufanii fi pirezidaantuu ta'uudhaan Oosfaanaa hoogganuudhaaf filatamaniiru. Koreen isaan hoogganan bara dhufu keessatti waan hojjechuu barbaadu yookaan karoora qabuuf ibsaniiru. Kanneen keessaa federeeshinichi biiroo mataasaa waajjira mataasaa danda'e akka qabaatu taasisu. Karaa biraatiin immoo dirree kubbaa miilaa yookaan istaadiyoomii ijaarrachuu waan jedhuu fi dursa akka kennanu nutti himaniiru. Gabaasa kana bal'inaan gara fuula saba himaalee keenyaatiin hordofuu dandeessu waan nu dhaggeeffattaniif galatooma. Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo daatkoom jedhaatiin nu ergaa. karaa feesbuukii tiwutariidhaa fi instaagiraamii keenyaanis nu arguu dandeessu gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin ga'aa jirtu tigist gammee pirodiwusariin keenya nugusuu taamiree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee ogeessitoonni teeknikaa istuudiyoo 53ffaa kan isin keessummeessaa ture anbafaaduu morodaa waan nu wajjiniin turtanis isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin immoo walitti deebinee bakka jirtanitti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti ulaa.